ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo hejuru y'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwisi dutiramanye muri kumwe na frederic unikije nyakwigendera mufasoni ya nyeso n'indorera yahoze akorera ijwi ry'amerika mu burundi yitabye imana ari i bujumbura yashingiye kuri uno wa gatanu inyuma yaho agwariye mu kiringo gito cyane nzokwama nibuka ibintu yambwiye ati uyu mwuga urateranya bamwe baragukunda abandi bakakwanka ati uzokwame ukora urondera kubahiriza agateka k'umuntu uwo ari we wese
uyu ni aloyize niyoyita umwe mu bamenyesha amakuru bamwigiye ko umwuga wo gutangaza amakuru ingabo za etiyopiya zatangaje ko ingabo za amahara zazifashije mu ntambara zahanganyemwo n'abarwanyi b'abanya eritreya zavuye mu karere nk'uko bisabwa n'amasezerano y'amahoro yemejwe mu kwezi kw'icenda umushikiranganji yajejwe ikiga wa leta zunze amerika janet yellen azogendera ibihugu bitatu vya afurika kuva mu ndwi iza aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntagira umuja ni mu kanya aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi ingabo za etiyopiya zatangaje ko ingabo za amahara zazifashije mu ntambara zahanganyemwo n'abarwanyi b'abanya eritrea zavuye mu karere nk'uko bisabwa n'amasezerano y'amahoro yemejwe mu kwezi kw'icenda inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukankusi mu itangazo igisirikare cya etiyopiya cyavuze ko ingabo za amahara zatangiye kuva mu ntara ya tigiriya mu majyaruguru y'igihugu iryo tangazo ryakomeje rivuga ko ingabo z'akarere zarwanye ku ruhande rw'ingabo za guverinoma ya etiyopiya ubwo zari zihanganye n'abarwanyi b'abanyatigiriya zategetswe kuva mu mujyi wa shayiri no mu yindi mijyi iwuzengurutse generali abeba otedesi wungirije umuyobozi w'ingabo za etiyopiya bivugwa ko yabonye izo ngabo zihava ntacyo abayobozi mu ntara ya tigiriya bahise bavuga ku byatangajwe ibyo kandi nta makuru adafite aho abogamiye yabashije kubihamya mu gihe hashize umwaka urenga etiyopiya nta munyamakuru yemerera kwinjira muri tigiriya biramutse byemejwe byaba ari ikindi kimenyetso gikomeye cy'uko hari intambwe ikomeye irimo guterwa mu bijyanye n'amasezerano y'amahoro yo mu kwezi kwa cyenda yemejwe hagati y'abayobozi b'igihugu n'ab'intara ya tigiriya mu kurangiza intambara imaze imyaka ibiri mu karere mu masezerano bafashijwemo n'umuryango wa afurika yunze ubumwe harimo gukura abasirikare b'amahanga mu ntara ya tigiriya gusubizaho serivisi z'ibanze no gutanga imfashanyo y'ubutabazi hamwe no gushyira intwaro hasi ku ruhande rw'ingabo za tigiriya
urakoze eugeni umushikiranganji ajejwe ikiga wa leta zunze za amerika janet yellen azogendera ibihugu bitatu vya afurika kuva mu ndwiza ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde janet yellen azajya muri senegal zambia na afurika y'epfo kuva ku wa kabiri tariki ya cumi na karindwi kugera ku ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi azaba afunguye ingendo z'abayobozi bakuru ba amerika zizakurikiraho muri afurika muri uyu mwaka perezida joe biden visi perezida kamara harris intumwa yihariye ya guverinoma mu by'ubucuruzi catherine tayi minisitiri w'ubucuruzi gina rayimondo na minisitiri wungirije w'imari wari adeyemo umunyamerika ukomoka muri nigeria bose bazasura umugabane wa afurika mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu leta zunze ubumwe za amerika irashaka gutsura umubano wayo na afurika cyane cyane kubera ubushinwa bumaze kuyisiga kure muri uyu mugabane ubucuruzi bw'ubushinwa na afurika buruta inshuro enye byibura ubwa leta zunze ubumwe za amerika na afurika ubushinwa kandi bumaze kuba ubwa mbere mu bihugu biha inguzanyo afurika janet yellen kandi azagera muri afurika mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa kin gang azaba ashoje urwe mu bihugu bitanu ari byo etiyopiya gabon angola benin na misiri bibaye umwaka wa mirongo itatu na gatatu wikurikiranyije buri mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya w'ubushinwa akorera muri afurika uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga mu rugendo rwe yelena azaganira n'abayobozi b'ibihugu azasura n'abashoramari bikorera ku giti cyabo ku birebana n'imyenda ishoramari mu bikorwa remezo n'ikibazo cy'ibiribwa
urakoze toma muri leta zunze amerika abashingwamanza baburanira perezida biden batoye izindi mpapuro z'amabanga y'igihugu ahandi hantu hatandukanye n'ahambere ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde ku wa mbere w'iki cyumweru abunganira biden mu mategeko batangaje ko babonye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize impapuro za mbere zo mu gihe yari visi perezida wa barack obama bazitahuye barimo batunganya ibiro biri washington biden yakoreragamo nyuma ya manda ye ya visi perezida yarangije mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ariko bakomeje gushakisha niba haba hari ahandi hantu haba hari n'izindi mpapuro ni gutyo rero batangaje ejo ko babonye izindi koko kandi ahandi hatandukanye n'ahambere niwe mu rugo rwe bwite ruri muri leta ya delaware mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika abavoka ba biden wo mu ishyaka ry'abademokarata bakimara kubitangaza abanyapolitiki b'abarepubulikani bahise bazamura amajwi cyane basaba minisitiri w'ubucamanza kugeza mu butabera ikibazo cy'izi mpapuro ze kubera iki kubera ko iyi minisiteri irimo yiga niba izatwara donald trump mu nkiko nyuma y'uko abagenzacyaha batahuye amabanga y'igihugu iwe mu rugo rwe bwite muri leta ya florida mu majyepfo leta zunze ubumwe za amerika kandi yari yaravuye ku butegetsi minisitiri w'ubutabera merrick garland ari nawe mushinjacyaha mukuru w'igihugu ejo yahise ashyiraho umushinjacyaha wihariye witwa robert her wo gukora anketi kuri iki kibazo cy'impapuro za biden zonyine gusa bityo minisitiri garland akuyeho umucamanza witwa john laush yari yashinze gusuzuma impapuro za biden uwashyizeho noneho we afite ububasha buremereye kurushaho bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa naho kuri trump minisitiri w'ubutabera garland yashyizeho mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize umushinjacyaha wihariye witwa jack smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu abagenzacyaha basanze mu rugo rwe mu isaka bakoze mu kwezi kwa cyenda gushize umushinjacyaha wihariye hano muri leta zunze ubumwe za amerika afite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije akora akazi minisitiri w'ubutabera aba ashaka kurinda minisiteri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki
barakoze bagenzi bacu toma kamerindi na jeni mukangusi badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini uhuru kenyatta yahoze yari perezida wa kenya akaba ariwe muhuza mukuru mu biganiro byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa kongo yabonanye n'abayobozi bakuru ba politiki na gisirikare b'umurwi m23 iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu diane nahazwe itangazo umuryango w'afurika y'ubuseruko eac yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kane ryasiguye ko ibiganiro hagati y'indongozi za m23 na perezida kenyatta byari bigamije kurabira hamwe ingena amahoro yoboneka muri congo cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu no muri kivu ya ruguru m23 mu vyo yiyemeje harimwo ugukinjura mu birindiro irimwo no kubahiriza agahengwe eac isaba uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa congo wiyemeje kandi kubaha no gukorana n'ingabo za EAC zigenzura bimwe mu birindiro M23 imaze kuvamwo. Ingingo y'uko abarwanyi ba M23 bava mu birindiro vyabo yafatiwe muravyibuka mu nama ku kibazo c'umutekano wa Kongo yahuje bamwe mu bategetsi ba EAC i Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa cumi na rimwe ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Mu mubonano w'umuhuza mukuru mu matati ya Kongo, Perezida Uhuru Kenyatta n'indongozi za M23 izo mpande zaraye zemeranije ko ugukinjura kw'abarwanyi ba M23 mu birindiro vyabo kuzosuzumwa n'inteko za EAC zarungitswe muri Congo hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini CIGL mu mfunyapfunyo. Itangazo rya EAC ribandanya risigura ko izo mpande zibiri zizosuzuma ko M23 yavuye mu birindiro vyabo mu ntumbero yo gutahukana impunzi n'abateshejwe izabo mu mutekano n'amahoro aherekejwe n'ituze. Indongozi za M23 muri uwo mubonano zikaba zasabye zishimitse uhuru kenyatta gukora ibishoboka vyose kugira amahano n'umubabaro bemeza ko abanyekongo babayemwo igihe kirekire bihereye ku bwa M23 ibi byose bikaba byoca mu kugarukana amahoro no kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu ba Kongo bose itangazo rya EAC ribandanya rigira riti indongozi za M23 zasabye kandi Kenyatta kugondoza imirwi y'abanyamahanga yose igwanira ku butaka bwa Kongo kugira ngo ishire ibigwanisho hasi inahagarika ibitero ikora kuri M23 kandi yemera ibiganiro biciye mu mahoro M23 mu bindi yasavye ni uko amajambo yise ay'urwanko ahagarara abari muri iyo nama ejo kwa kane bemeranije ko mu ndwi zine ziheze umutekano wo muri Kivu ya ruguru wateye intambwe uturero twatanzwe tukaba ari utw'abari barahunze batanguye guhunguka hamwe n'ahandi itangazo rya EAC rikaba ryaterewe ko umukono mu gisagara ca Mombasa muri Kenya ahabereye inama ya Kenyatta n'indongozi z'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Kongo
urakoze diane mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo amwe mu mashyirahamwe avuga ko ingabo z'umuryango wa afurika yo mu buseruko zarungitswe kugarukana amahoro mu buseruko bw'icyo gihugu zihawe iminsi iharuye yo kuba zarangije igikorwa cyazo ayo mashyirahamwe agabisha ko niba atakigezwe ko azokoresha imyiyerekano kuva ku munsi wa mbere ni inkuru ya mugenzi wacu jimmy
mu kiganiro bamwe mu bayobozi b'iyo miryango bagiranye n'itangazamakuru bavuze ko batabona akamaro k'ingabo za afurika y'uburasirazuba yase zimaze amezi arenga ane ziri mu mujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru izo ngabo zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa kongo ndetse no kurwanya imitwe yose yitwaje intwari ikorera mu ntara za kivu ya ruguru na ituri zikomeje kuyoborwa n'igisirikare kubera impamvu z'umutekano muke wabaye ikibazo cy'ingutu ku baturage ibibazo nyamukuru bibiri byabajijwe bwana Espoir Aspirine ukuriye umuryango wa Lucha muri Kivu ya ruguru yabajijwe kuba ntacyo abona ingabo za Yase zimaze kugeza ku banyekongo
ingabo za afurika y'iburasirazuba zagera hano muri kivu ya ruguru zivuga ko zije gufatanya na FARDC mu guhashya yo mu makumyabiri na gatatu nta musaruro turabona ahubwo tubona ko baje kongera imbaraga umwanzi w'igihugu ari we M23 umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce twose tw'intara y'ikivu ya ruguru yewe ntitubona na gato icyo ingabo za yase zitumariye kuko kuva zagera inaha ngaha ntizigeze zijya ku ntambara kandi nyamara baje muri misiyo yo gufasha FRDC mu guhashya umwanzi ari wa M23
ubwo yabajijwe ku cyo bari bukore mu kwerekana ukuri kw'ibyo basaba uyu yasubije ko ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase zihawe iminsi itatu gusa mu kuba ziboneye umuti ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa kongo cyangwa zigasubira mu bihugu byazo umwe muri iyo miti ni ukurwanya imitwe yose yitwaje intwaro irwanya leta ya kongo irimo mu makumyabiri na gatatu ikomeje gutsimbarara ku birindiro byayo muri teritwari ya rucuru
ingabo za yasi zatangiye kuza muri kongo ntitwigeze na rimwe twemeranya na leta yacu ahubwo twebwe twemera frdc nk'igisirikare cyacu cyarahiriye kuturinda niyo mpamvu dusaba guverineri ndetse na leta ya kongo muri rusange kwirukana izo ngabo ko ntacyo zitumariye habe na gato nimba ibyo bidashobotse dukeneye kubona ingabo za yase zijyana na FARDC ku rugamba bakarangiza imitwe nka emu makumyabiri na gatatu ADF Codeco Mai Mai ndetse n'indi mitwe bitari nk'ibyo rero guhera ku wa mbere ibintu birahinduka turajya mu myigaragambyo ku rwego rwo hejuru kandi twabiteguye neza cyane rwose iyi myigaragambyo ni mu rwego rwo gusaba ingabo za yase gusubira iyo zavuye FARDC igakomeza kurwana urugamba
muhindo bodwe umunyamuryango wa kongo muri teritwari ya beni wari witabiriye ubwo butumire yavuze ko nta nshingano z'ingabo za yase mu burasirazuba bwa kongo zitarasobanuka neza ku banyekongo
twagerageje gushaka icyo ingabo za yase zimaze twarakibuze nta na kimwe kigaragara bashaka kugabanya mukungu yacu kabiri ariko ntibazabigeraho na rimwe twebwe nk'abakongomani ntitwabemerera turimo gusaba yase yisubirira iwabo kuko twebwe turarambiwe turambiwe imikino irimo gukinwa hano mu burasirazuba abasore bose b'abakongomani tugomba kwirwanaho tugahashya umwanzi ibyo duteganya gukora bizatuma bo ubwabo bivana ku butaka bwa kongo de se prendre en charge parce que nous allons organiser des activités de grandes envergure afin que euh, cette force de la DAC quitte notre territoire.
moyize hangi w'umuryango luca umwe mu iharanira impinduka muri kongo yunze muri agira ati Nous pensons que la force de l'EAC doit soit faire la guerre au ubu M23, ngubu soit yase plier nta bagage. Il mahitamo n'y a pas dushobora une troisième kuyiha option.
ariko kuri ubu Kenyans, les ngubu Burundais, ibintu ni les bibiri Ougandais ne sont pas venus, bakajya ku euh, rugamba s'aventurer cyangwa ici en RDC.
bagataha Nos populations sont en train ntabwo de mourir.
badufite Nous, nous kuko demandons twizeye juste ko icyo qu'ils fassent tubabwira la uyu guerre au munsi M23, izuba riva soit plier bagage.
ariko kuri À ku partir ibintu de ces 18, nous ntabwo allons nous umunyasudani mobiliser y'epfo dans la ville de ari Goma, bunanirwa nous ibibazo tous, byamuzengereje en continuant cette iwabo aventure de l'EAC.
ni uko ngo aze Sont en train de kumarira agahinda pleurer ke muri nos repubulika ya milliers de nos demokarasi ya compatriotes qui ont kongo perdu leur vie ibyo dans cette ntibishoboka barbarie.
kandi turabyanze Nous lançons cette série niba de adakora ibyo manifestations, tubasaba nous estimons que, euh, natwe ubwo elles vont turaza devoir gukoresha produire imbaraga quelque zose chose.
uko zaba Si les AC zishoboka ne nous écoute pas, nous allons passer à la vitesse supérieure et envisager d'autres grandes actions.
kuri iyi nshuro aya mashyirahamwe arashinja ingabo za yase kuba nazo zaba zigirana umubano n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu kugeza n'ubu leta ya kongo ishimangira kuhabwa ibikoresho na leta y'u rwanda ibi birimo kuba mu gihe ibihugu bitandukanye bikomeje kongera ingufu mu kohereza ingabo zabyo mu burasirazuba bwa kongo kinshasa muri ibyo bihugu harimo na sudani y'epfo nayo yohereje ingabo zigera kuri magana arindwi mirongo itanu muri kongo kuri bamwe mu bakongomani izo ngabo za sudani y'epfo ntizikenewe abayoboye iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu munsi bavuze ko imyigaragambyo iteganijwe ku wa mbere utaha aho izi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu zatangaje ko nta muntu ushobora guhagarika imyigaragambyo izabera mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo aho nyiragongo ni ahari inkambi y'abanyekongo bahunze imirwano hagati ya FARDC na makumyabiri na gatatu muri teritwari ya rucuru kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya makamba baritabiriye gufata imiti ibongera ingufu mu gihe bari kuhabonanya ibitsina abaganga bavuga ko gufata iyo miti ukiri muto bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zabo mu rundi tugiye kwishikirizwa na Thierry Yves Dashimi uri kuraganira n'imisore imwe imwe ku mugwa mukuru wa makamba barakubwira ko hari aho bishika bakifashisha imiti yongereza ingufu z'ubugabo mu gihe cyo guhuza ibitsina basigura ko biba ngombwa kwikora kuri iyo miti kugira ngo bereke uwo baryamanye ko bashoboye ico bita kumwemeza aho rero baba bashaka ko uwo mukobwa atabacishamo ijisho ko ataco bamaze mu mamangazini y'imiti amwamwe baremeza ko mu bagura iyo miti ibice biri hagati ya mirongo ine na mirongo itanu ku ijana ari urwaruka twosanga ibice mirongo itanu ari iby'abo bantu eh, baba bamaze gushika mu myaka ikuze canke bafise ivyo bibazo nyene bituma badashobora gukora ico gikorwa neza izindi mirongo itanu ugasanga ni abantu bakiri bato b'abajene kandi ubona ko ata myaka myinshi bafise mu yindi mangazini y'imiti ngo mirongo ine ku ijana babara abakiri bato kandi batarubaka nufata ko abayikoresha mu bihe biba bikenewe ngereranije mu bice nobashyira nko ku bice bya mirongo itandatu ku ijana abandi nabo nisunze nk'abaza bavuga ngo ni ubuntumye batinye kumbwiza ukuri nuca ndabashyira nko mu bice bya mirongo ine ku ijana urwo rwaruka rero rurafise utuzina bita iyo miti ku buryo ashitse mu mamangazini y'imiti akayisaba ababa bahari ntibamenye ico asabye muri ayo mazina harimwo abakoresha imvugo nka kamwe k'ibeteri risigaranye umuriro muke kamwe k'igihumbi n'utundi hari n'abandi babesha ko ari uwabatumye kubera ko abanshorera benshi baba basanzwe bazi ko ari je ndabikorera mwenyene kandi ndahakorera bariyubara cane iyo bagombye kuyifata mu gihe haba hataragiranaho bakaca bitwaza bavuga ko ari uwabatumye bagatinya kuvuga ko ari bo nyene bayikoresha muganga paul nkeza imana ati iyo miti hari abo yagenewe baba basanganywe ingorane yo kudashobora kurangura amabanga y'abubatse kubera indwara kandi bategerezwa kwandikirwa uwo muti n'umuganga gufata iyo miti ukiri muto bimenyereza nabi umubiri nk'uko byemezwa na muganga paul nk'izimana abariko arica umubiri wiwe kubera umubiri uzohava umenyera ivyo mu gihe azoba atafashije iyo miti atazoba gishobora kurangura amabanga y'abubatsi muganga muhimundu fabrice wo ku bitaro imakamba nawe ati iyo miti iragira aho ataciba ikikumarira kuko umubiri wayimenyereye uwo mujene arayifashe uno munsi dufate nko ku myaka nka mirongo ibiri arayimenyereye ko murazoshika nko ku myaka mirongo itatu mirongo itatu n'itanu iyo miti nta kintu kirekire ikimufasha izindi nkurikizi zigaragaza ku magara y'uwayifashe igihe kirekire mbere agashobora gupfa nk'uko muganga muyimundu fabrice abyemeza n'abigeme canke abagore baba bari kumwe n'uwo yanyoye iyo miti mu guhuza ibitsina biramuruhisha no gukomereka agakomereka mu bihimba by'irondoka muganga paul nkizimana na muyimundu fabrice bahanura urwaruka rufise ibibazo byo guhuza ibitsina bivuye ku bushobozi buke bw'ubugabo kwitura abaganga muganga muhimundu fabrice ati ibyo kugomba kwemeza abigeme bobiheba kuko nabo nyene baba bariko bariyica inzira ya mbere nibakure mu ivyo bintu vyo kugomba kwemeza abantu babanze bavyihoze kuko kugomba kwemeza umuntu ukaca ugomba kumugirira nabi ni bibi abo baganga basaba kandi abadandaza imiti kutayihaba bituye bose n'ababa batayandikiwe na muganga mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara y'amakamba bemeza ko atategeko ribuza gucuruza iyo miti iremewe n'amategeko mu burundi ariko hari abayikoresha ico itagenewe canke bakayigura bakaja kuyikoresha kandi batayandikiwe na muganga n'abadandaza imiti bamwe bamwe nabo nyene bashira imbere kudandaza bakibagira kwitaho amagara y'ababa baje kubagura ko imiti ivyo rero ntibyoroha kugwanya kandi biragira ingaruka mbi ku magara y'abantu mu itegeko nimero cumi na rimwe ryo kuwa munani rusama rigenga urudandaza rw'imiti niho babitomora neza mu gice ca kabiri ikigabane ca kabiri ingingo ya cumi na gatandatu imiti yemewe mu bindi bihugu ntisubira gusaba kwemererwa ngo icuruzwe mu burundi nayo abadandaza b'imiti babironkeye uruhusha bararekuriwe kudandaza imiti yose yinjijwe ku butaka bw'uburundi ikibujijwe ni ukudandaza imiti yarengeje ikiringo canke ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwafashe ingingo k'umuti kanaka uvanwa ku isoko
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nyakwigendera mu fasoni ya nyesani ndorera yahoze akorera ijwi rya amerika mu burundi yitabye imana ari i bujumbura yashengeye kuri uno wa gatanu inyuma yaho agwariye mu kiringo gito cyane turetse ijwi rya amerika yakoreye mu burundi anyesani ndorera yarakoreye kandi studio ijambo hamwe n'itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp mu burundi anyesani ndorera yarigeze gukorera n'itororokanizo ry'amakuru rya leta mu rundi nyakwigendera n'indorera yigeze no gutwara ishyirahamwe ry'abafasoni n'abakobwa babamenyesha amakuru mu burundi afgo yongera aba n'umwe mu bagize imihari y'abakenyezi yaranira amahoro n'umutekano mu burundi aloise niyo yita umwe mu bamenyesha amakuru bigiye umwuga kuri agnes n'indorera yabwiye mugenzi wacu diane ninahazwe iragi asize n'icyo azo kwibukira kwako mu mwuga w'abamenyesha amakuru agnes n'indorera jye namumenye ntanguye akazi muri studio ijambo hanyuma icyo ndamuzi ko ni uko ari umuzunalisite akunda umwuga cyane niwe yanyigishije ubwa mbere kuko jewe sinari nize iby'ubumenyeshamakuru nari nize ibijyanye n'ibyigwa by'icyongereza niwe yanyeretse ingene bafata mikoro ubwa mbere niwe yanyigishije ingene bakora ama interview ubwa mbere nzokwama nibuka ibintu yambwiye ati uyu mwuga urateranya bamwe baragukunda abandi bakakwanka umwe wese akagukunda akikwegera ko ashaka kukubwira ko ukuri kuri ku ruhande rwiwe ati uzokwame ukora urondera kubahiriza agateka k'umuntu uwo ari we wese ku rugero rwiwe rwose ambwira ati ni umwuga usaba ko ugira ubuntu kuko urabye nabi uzosanga waguye mu mutego wa mutego w'abakwega bikwegera ko usange ugiye mu bya korupsiyo usange ugiye no mu bindi bintu bitajyanye n'umwuga ati rero n'umwuga usaba ko ukurikiza ukuri ugakurikiza uko ibintu bimeze ugakurikiza kandi n'uko uba ushaka y'uko sosiyete tera imbere ku bantu bose atanumwe ukuyemo ibyo ni ibintu bikuru cyane zo kuba ndamwibukiraho aloyize niyo yita anyesi n'indorera yamenyekanye mu mwuga wo kumenyesha amakuru haba mu burundi cyane ku maradiyo yakoreye harimo n'iyi radiyo yacu ijwi rya amerika harimo n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp mu gihe abapfasoni batari bwahurumbire uwo mwuga cyane ababurimo nabo uh, ntibaboneke cyane mu biganiro byaba bya politiki cyangwa iki icyo gihe anyesi n'indorera yitwara gute ku rubuga nk'umupfasoni yari muri bake bakorera mu gihugu cyari kinagoye imyaka mirongo icyenda n'umunani imyaka niho natanga kumumenya imyaka y'ibihumbi bibiri ni imyaka yari ikomeye cyane kubera ubu mu burundi hari intambara ikomeye cyane n'umupfasoni wasanga ku rubuga ahantu hose habaye habaye ubwicanyi jewe ndibuka ko turi kumwe ariko aranyigisha ingene ntegereza kwitwara iyo habaye ibintu byo kurondera amakuru ndibuka amajambo abasoda ba kiriya gihe bamubwira bamutuka bamubwira ngo ngo niki ngo yarataye ubwoko ariko akaguma akora anyesi yarakoze ibihe mu bihe bikomeye cyane abantu bamuvuga nabi bikomeye bamuvuga ku bijyanye n'umwuga bakagerageza no kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe bwa minsi yose kugira ngo barabe yuko iyo tinguvu ariko ntiyigeze ati nguvu ni ukuvuga yari umupfasoni akomeye cyane yarerekanye ko abapfasoni ndetse bashoboye kenshi ugasanga bashoboye gusumba abagabo muri rusange iragi anyese n'indorera asigiye abakiri ku mwuga asigiye abifuza kwinjira mu mwuga baba abapfasoni muri rusange cyangwa n'abandi ni nk'ijyahe kuri we bwa aloyize ni ko umwuga wo kumenyesha amakuru ari umwuga ukomeye mu bijyanye no kubaka ubuzima bw'abantu ukurikije gusa amategeko atatu y'uwo mwuga ni ukuvuga ukuvuga ukuri ukuvuga uko ibintu biri ataho wegamiye kandi urondera ko aho ubaye abo mubanye babaho ubuzima bwiza ubuzima agateka kazina muntu agateka ka buri wese kaba kubahirijwe aloyize niyo yita mukundira ijwi rya amerika ribahoze kuri uyu mwigisha mukuru mwamenye mwagendanye mwakoranye kandi tubonereho n'akaryo ko guhoza umuryango wiwe mwakoze kudusangiza ico muzi kuri nyakwigendera anyesi n'indorera ndabashimiye nifuza kandi ko abamenyesha amakuru aho bari hose cyane cyane abakiri burundi bagerageza gukurikiza iyo nzira yiwe
turagushimiye nawe diana nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya rero bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na aloyiza mbigirimana yadufashe kwigiranya ikiganiro tukaba dushimiye n'umuhinga mu vyuma pj yadufashije nawe nyene etienne karekezi niwe yarahagarariye ibiganiro vy'uyu munsi turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika two kwibutsa ko tubafitiye n'ibindi biganiro mu kiringo kingana n'isaha n'igice mu turabaha amakuru twama tubashikiriza isaa moya n'inusu aho hakaba ari i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda eka no mu karere kose turabateye akamo rero mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe aho muri hose mugire amahoro mu byanyu no mu banyu